my country people oh how na dey my people i dey greet una according to una time depending on where una for dey watch me o oh. my people una don hear hmm. dey let us know say uh, uh, judy ekwensu dey for serious wahala o oh. e dey for serious debt as in big wahala dey say the spiritualist when e be say e dey help am dey do some kind Eh, just when e be say take hold yul edoche say judy austin dey owe am judy austin dey owe am una go come dey wonder say maureen how una take know this whole thing my people. una know say secret no dey be secret again once secret don another person don hear am e no go be secret again because that person wey dem hear am go say no tell this person no na so they go dey hide i go say i go go if for example now say, say somebody tell me something say me i don tell somebody i go still go tell the the person wey be say i tell go go tell another person say no tell another person so any secret wey be say you want to keep you have to keep the secret yourself yourself that is if the thing dey within only you na be say e don be secret but as far as say another person know about am oh boy forget about that one it's no longer secret so according to report we hear say dem let us know say judy austin dey run kitikiti dey run katakata dey find wig go borrow money say because babalawo dey for on top of her head for the whole thing when e be say im do for babalawo my people o oh, according to wetin we dey hear dem say judy austin the kind charm when e be say e do e use beer beer for im kpekus take do the charm for Yul Edochie so Yul Edochie can never leave am as far as say Yul Edochie still dey enter in Jerusalem e go continue to dey enter that Jerusalem e no go fit leave am and this whole thing when be say e be say e do so e get some kind service wey be say dem dey service the thing and according to reports the babalawo when he do the thing for am na credit na judy take go do am say because the ones when he do to take first comot uh, uh, uh, Yul for marriage because if una look very well na Judy Ekwesu na remove Yul from marriage not queen may queen may as queen may dey so queen may did not queen may only rejected polygamy e dey see am so so the native doctor the babalawo do charm wey dey be say Yul Edochie go hate queen may and the more Yul Edochie dey hate queen may yul edoche okon they love she will be be Judy Austin. and despite everything mona she say the juju they work if the juju no they work yul doche, for even they remember in own children if for know say the mental health of of im children they at stake because, e get one video we say e circulate yesterday where yul doche was dancing with Judy Austin. Now, a lot of people reacted to the, towards that video. They say, Yul Edochie and Judy Ekwesu, they lack emotional intelligence. And Judy, a very wicked person. Yes. Judy is a very wicked woman. Why they say Judy, they very, very wicked, you say. He carry his own children, hide. Yes, Judy get grown-up children when e be say dem no dey dem no dey social media somebody now say im go go pay for mr obasi open social media account for mr obasi so that mr obasi go dey do some kind thing when e be say e go dey rob eh, eh, judy austin and and yul eh, edoche into the mud e go rob dem into the mud say because the way be say this whole matter they go judy austin na very very wicked woman being very very wicked indeed o according to report after di babalawo don give eh, eh, the the charm everything tell am say if the thing work even though it no work give am so so so period say make it come now judy austin no wan pay the man in balance e no wan pay the man balance that is why the man hey, the man dey vex now according to report they say the guy say him go threa ten him go do some kind things him go undo everything when he be say him don do say if yul edoche realize himself eh, he say the kind shame and disgrace when he be say the kind shame and disgrace when e be say eh e go be their portion eh you no go believe so yall edoche eh, na person when e be say due to say im get pride im get pride and yall edoche eh, know say yes the only way be say i go take hold this man na this juju wey be say i dey do and this eagle wey be say i go call uplifter so that him go feel like the king wen e be and the lion wey be say dem dey call am say him be agunteje e go hala wiewo e go just dey do so often i see the way be say yolu dey behave lately dey do dey follow judy e go come talk say eh if eh make he come leave judy make dem come collect am for im hand ah ah person come dey wonder say na yolo na im dey talk this whole thing my people na kaya matter dey work to the austin don dey run kitikiti dey run katakata the the person the the native doctor don dey threaten why we the amebo group of company we hear this thing be say they say ju uh, judy run go meet one of im friend because as far as this whole thing is concerned judy no get money again judy no get money as e dey here so alamte even your lady she no get e no be like that time when wey be say you edoche eh, still dey with eh, queen may when e be say no do no do no do no do o oh. queen may go give am money go take her take go flex with judy austin nah nothing for am nothing for am hey god o wahala no come too much nothing for for am so according to report o oh, dem say yall edoche eh, i mean judy austin go cry give him friend tell am say make he try him best give am that that uh, uh, uh, make he give am make he try give am money make he borrow am money so that him go fit use am take uh, go solve this problem say because once the thing start to dey leak now for social media him own don finish you dey see am so him own don finish so im friend come tell am say e no get say but im go carry am go place wey be say all this money lender hand im go carry am go meet money lender so that money lender go go uh, lend am money so that later im go come dey pay with interest by people it is not a small something no so the matter wey be say e dey ground now be say judy austin to go meet this im friend dey cry dey beg am say make e do anything possible to borrow am this money say the disgrace e just too much my people o oh, hmm, na judy austin friend come dey tell am say this money wey e wan borrow shey he know say the person wey dem wan borrow this money from na africa person wey be say african man wey e be say you no go fit owe am gbese you no go fit Ola. Say so, if Nkara go meet this man, make he make sure say the thing no enter gbegeri till make e pay. Jude also tell her say make he no worry, He go pay, He go pay, gbogbo ti gbo. Hmm. My people. Na so Judy Austin friend come go lick the thing, go tell another person. Now Judy Austin no even get who he wan go meet for the money as well that they talk so tension better tension hold am o oh, my people na here i wan stop i go dey bring una the part two of this video how the whole thing waka i go let una know this na morning gist o oh, my people i go dey bring una more update as things unfold na have a nice day bye.